murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika muratwumvira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza banywanyi bacu abarundi bijihije uyu munsi isabukuru y'imyaka mirongo itatu n'itatu y'amasezerano y'ubumwe bwabo najya abantu bakekeranya ubumwe burahari burahari kuko turafise igihugu twese twemera ko ari itongo ryacu ibirori byayobowe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye igitega umurwa mukuru wa politiki kuvuga ubumwe tubwumvise ntitubona kumwe guko dufatiye nko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kubwira ko byose aje nk'umunyepolitike ndabona yuko umugambwe sene wakumiwe cyane
leopold ntatama akuriye umugambwe utavuga rumwe na leta wa cnl mu ntara ya gitega mu burundi kandi abakorera mu byo kwidagadura ku nkengero z'ikiyaga tanganyika bavuga ko barimo bahomba kubera imyuzure yabateye umuryango w'ubumwe bw'afurika uhangayikishijwe cyane n'icyemezo cya perezida wa senegal Macky Sall cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu naho igisirikare cya israeli kivuga ko cyishe abarwanyi benshi ba hamas mu ntara ya gaza aya makuru n'ayandi yose twabateguriwe ni mu kanya gato ikaze muri kumwe na thomas kamirindi amakuru amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri palestina igisirikare cya israeli cyatangaje ko kuri uyu wa mbere cyishe abarwanyi batari bake b'umutwe wa hamas mu ntara ya gaza ni mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yasubiye mu rundi rugendo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati fideli niyongabo araduye iyi nkuru igisirikare cya Israel catangaje ko ibikorwa vyaco vya gisirikare vyarimwo ibitero vy'indege z'ingwano n'ibitero vy'abasirikare bagwanira ku butaka vyabereye mu karere ka Khan Yunis mu mpanuko bw'intara ya Gaza hamwe n'ibitero vyabereye mu buraruko no hagati muri iyo ntara. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ingwano ikomeye mu karere ka Khan Yunis iriko ituma abasivile batera bahungira kure cane mu mpanuko mu karere ka Rafa. Abanyagihugu barenga ica kabiri c'ababa mu ntara ya Gaza baramaze guhungira muri ako karere. Ishirahamwe ONU ryatangaje ko abarenga ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana by'ababa mu ntara ya Gaza bahunze ingo zabo. Iryo shirahamwe rimenyesha ko badafise ibifungurwa, amazi, uburaro n'imiti bihagije. Muri iki gihe kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yashitse kuri uyu wa mbere muri Arabia Saudite. Urugendo rwiwe ruzomujana kandi muri indwi mu Misiri, Qatar, Israel n'intara ya Cisjordania. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwavuze ko Blinken azobandanya utwigoro tugenewe gushika ku masezerano azotuma abagizwe imbohe bose barekugwa kandi haba agahengwe kazotanga uburenganzira bwo gushikana imfashanyo nyinshi ku basivile baba mu ntara ya Gaza.
ijwi ry'amerika hagati aho umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya afurika uvuga ko utewe impungenge n'icyemezo cya perezida wa senegal Macky Sall cyo kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe kitagenwe fideli niyo ngabo akomeza mu itangazo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat yasabye leta ya senegal kugurisha amatora y'umukuru w'igihugu mu buryo bushoboka mu muco mu mahoro no mu mwumvikano mu gihugu yasabye kandi ko haba ibiganiro kuri icyo kibazo perezida wa senegal Macky Sall ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye yatangaje ko amatora yari ategekanijwe ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'uku kwezi kwa kabiri azokwigizwayo inyuma y'uko habaye ukutumvikana ku rutonde rw'abazokwitoza abatavuga rumwe na leta bariyamirije ingingo yo gusibisha amatora bagirije perezida Macky Sall ko ariko arondera kongereza ikiringo ciwe ku butegetsi Anta Babaka Ngom umwe mu bariko bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Senegal yatangaje ko perezida Sall ariko arerekana uwo ari we mu by'ukuri yavuze ko Sall ariko agerageza kuguma ku butegetsi mu biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro ngomu yatangaje ko abanyasenegal batazovyemera ingingo yo kwigiza y'amatora yafashwe inyuma y'uko urwego rujejwe ibwirizwa nshingiro mu kwezi guheze rukumiye bamwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe na leta ku rutonde rw'abazokwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu bakumiwe harimwo karim wad hamwe n'umunyapolitike akomeye atavuga rumwe na leta usman sonko imyiyerekano yaranzwe n'uruhagarara yo kwiyamiriza ingingo yo gusirisha amatora yarabaye ku munsi w'imana ku murwa mukuru wa senegal dakar
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda oni iramenyesha ibihugu by'uburayi ko bigiye kubona impunzi nyinshi cyane z'abanyasudani niba intambara idahagaze muri sudani oriyani itangishaka wakurikiranye iyi nkuru bimeze bite ego cyane kuri uno munsi wa mbere niho umukuru w'ibiro vya onu bijejwe impunzi ku isi yamenyesheje ko abantu ibihugu vya buraya nako bizokwisanga biriko bira- biri- biritaho impunzi z'abanyesudani mu gihe amasezerano yo gushyikirizwanisho hasi atoterwa kw'igikumu n'impande zose ziriko ziragwana filipo grandi yagize ati abanyaburaya bama bafise amakenga y'abantu binjira ku mugabane wa buraya baciye mu ibahari mediterane yamara ndabagabishije ndababwira ko mu gihe abanyaburaya batofasha impunzi zituruka muri sudani canke impunzi zateshejwe ingo zabo mu gihugu ca- cazo tugiye kubona abantu bagana libiya tunisiya bagenda bajabuka mediterane yongera agira ati ivyo nta nkeka bizoba muri sudani abantu barenga miliyoni icenda nibo bamaze kuba barateshejwe ingo zabo impunzi umuriyoni umwe n'igice- n'ibice bitanu eh, ba- nabo bakaba bahungiye mu bihugu bibanyi ivyo biruko mu mezi cumi aheze kuva intambara hagati y'igisirikare c'igihugu kiyobowe na general abdel fatah borhan n'umugwi w'abasirikare biswe rapid support forces yadutse uwo mugwi ni umugwi ukomeye cyane uyobowe n'umusirikare general mohamed ah, hamda dagalo grandi yavuze ko ibihugu bibanyi vya sudani chad republique centrafrique sudani y'epfo hamwe na ethiopia navyo bifise ibibazo vyavyo kandi bidafise ibikwiye kugira bishobore gufasha izo mpunzi
oriyane urakoze ariko rero nanone uracyaburi hano gatoya utubwire iyi nkuru yo muri nigeria aho abagore bagera kuri mirongo itatu barenga mirongo itatu na batanu bari bavuye mu bukwe bashimuswe n'abagizi ba nabi mu burengerazuba bwo mu majyaruguru y'igihugu kugeza ubu rero irengera ryabo ntirizwi itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa rivuga ko iryo nyuruza ry'abantu ryabaye muri leta ya katsina ubwo bugizi bwa nabi buje bwiyongera ku bundi bumaze iminsi buba muri icyo gihugu ca mbere kirimwo abantu benshi muri afurika umuvugizi w'igipolisi ca nigeria abubaka aliyu yavuze ko abasuma bakekwa ko ico caha bakoze igitero kitari citezwe banyuruza abakenyezi bari mu rugendo batahuka iwabo bavuye mu bugeni bwabereye mu karere ka sabuwa ku mugoroba wo ku munsi wa kane igipolisi cateye akamo abanyagihugu kabasaba ko bokwirinda ingendo zo mw'ijoro cyatangaje kandi ko inzego z'umutekano zatanguye ibikorwa vyo kurondera abo bagizi ba nabi no gutabara abo bantu banyurujwe kunyuruza abantu hagasabwa ingwati kugira barekugwe bisigara ikibazo gikomeye cyane muri nigeria abagizi ba nabi bama bahagaritse abantu mu bibanza bitandukanye harimwo mu mabarabara makuru makuru mu nyubakwa babamwo canke bakanyuruza abana ku mashure
oriyane itanga ishaka nawe fideli niyo ngabo murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mbibutse ko ari kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru n'ibindi biganiro mushobora kubisanga igihe icyo ari cyo cyose kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu no kuri yutube na facebook voa radiyo yacu mu burundi ibirori byo guhimbaza imyaka mirongo itatu n'itatu irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi byabereye mu murwa mukuru wa politiki Gi- gitega kuri uyu wa mbere byayobowe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye desire atungimana yaduteguriye inkuru irambuye
ku kibuga c'umupira w'amaguru ingoma kiri ku mugwa mukuru w'intara ya gitega n'ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru vyabereye hari hakoraniye abanyagihugu bo mu ntara zine zigize intara nshasha ya gitega arizo mwaro muramvya karusi na gitega ivyo birori vyari vyitabwe n'abantu isinzi harimwo icegera c'umukuru w'igihugu uwahoze arongoye uburundi silvestre ntibantunganya abashinga amateka bavuka muri iyo ntara abashikiranganji n'abandi banyacubahiro benshi muri abo banyacubahiro twovuga babura amatari bane barongoye intara zine zigiye kuzovamwo intara nshasha ya gitega imbere y'uko umukuru w'igihugu aza gushikiriza ijambo abanyagihugu bari bitabye ivyo birori yabanje gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri muri katiye ya musinzira aho mu gisagara ca gitega umuhango wakozwe kandi n'abo banyacubahiro bari bitavye ivyo birori mu ijambo ryashikirijwe na evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u burundi yamenyesheje ko uburundi bwagiye buraca muri vyinshi ariko ko muri kino gihe igihugu kirangwamwo amahoro najya abantu bakekeranya ubumwe burahari burahari kuko turafise igihugu twese twemera ko ari itongo ryacu n'ikimenyamenya abarundi twaratahuye ko ubu turi abarundi ubu abarundi baramenye yuko ubuhutu atakirimwo ubututsi atakirimwo n'ubutwa atakirimwo umurundi mugabo niwe akirimwo kuko abarundi twese dushyize hamwe turatera imbere nicyo gituma mu kivugo cy'uno munsi twavuze tuti ubu rero twubake cya gihugu tugize urunani atawusigaye inyuma umugambwe senere utavuga rumwe na leta ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ntibabibona kumwe leopold ntatama arongoye uwo mugambwe mu ntara ya gitega amenyesha ko afatiye kuri politike mu burundi hakiri ivangura rikomeye dufatiye nko ku butegetsi eh, ivyo umuntu ahabwa n'amategeko tutabironka kumwe ni ukuvuga ubumwe eh, tubwumvise ntitububona kumwe kuko eh, dufatiye nko ku mugambwe uri ku butegetsi uri kubwirako vyose uri kubwirako vyose nkaje nk'umunyepolitike ndabona yuko umugambwe sentera wakumiriwe cyane haba mu nzego z'igihugu haba mu nzego zifata ingingo tubona yuko ubwo bumwe atawuhari mu mugambwe sahwanya frodebu bamenyesha ko atawo kwemeza ko mu burundi hari ubumwe mu gihe amasezerano ya arusha yari inkingi y'ubwo bumwe yasenyutse bishikirizwa na manirakiza daniel aho asaba leta gutunganya inama rukokoma ibitagenda neza bigakosorwa abegwa n'ivya politike vy'uburundi eh, ni ukuvuga bene burundi eh, baba banyepolitike bari mu migambwe baba abo bita ba agiteri politike baba bari ngaha mu burundi baba n'abari hanze y'igihugu kuko nabone n'abarundi maze rero abanyapolitike tukicara tuka- tukaraba tuti mbega amasezerano eh, y'ubumwe bw'abarundi yagiye aragira ingorane hehe mbega hokogwa iki kugira amasezerano atsimbatazwe abarundi bahunze igihugu cyabo biturutse ku ndiyane za politiki zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bo bamenyesha ko guhimbaza uwo munsi atansiguro bigifise mu gihugu kirangwamo impunzi kuba twebwe abarundi turi mu buhungiro byavuye nyine yuko ubumwe bw'abarundi atabuhari ni ubumwe tuvuga ku majambo gusa ni ubumwe abarundi bavuga ku majambo gusa ubumwe butari mu bikorwa ubumwe butari mu buzima bw'abarundi ingene babayeho igihe iminsi yose nka twe twibereye mu buhungiro umunsi mukuru ataco tubwiye ntaco tubariye reka n'abari mu burundi bawuhimbaza ndazi yuko nabo nyene ni ukugenda mw'ibaraba gusa bakabyiyokonje ariko ubumwe ubumwe nta bumwe buhari ku bwanjye nibaza yuko hogaruka wa mutima w'umwe yiyumvira icyumviro cya mbere cyo kugira umwe bw'abarundi abantu bakaba- bagafatwa kimwe bakangana imbere y'amategeko ntawe wanjye wangura n'ahandi hoho bizoguma biri mu ma- mu madarapo bizoguma biri mu madefire muri ya majambo ategurwa itariki zitanu z'ukwa kabiri ariko by'ukuri mu mitima y'abarundi mu mitima y'abategetsi mu bagize leta atabumwe buhari mu gusozera ijambo ryiwe perezida ndayishimiye yatekereye impanuro abarundi aho baherereye hose nta kindi gihugu kizokubera cyiza atari ikiwawe kuko banavuga ngo akamuntu kamariyagwe nicyo gituma kizahikaziririzwa gucafuza igihugu cyawe gihezagire niba gihezagira n'imana nayo izoheza ihezagire igihugu cyacu turashobora kukigira iparadizo bwaha ku isi turi kumwe twese amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku majwi mirongo umunani icenda n'ivijana mirongo ibiri na kimwe kw'ijana itariki zitanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe acashirwa mu ngiro n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero imwe akarongo ubusa ubusa kabiri ryo kugenekezo rya cenda ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ayo masezerano yatowe nyuma y'ibiganiro vyabereye mu gihugu cose bigamije kuraba igituma mu burundi hama indyane zifatiye ku moko z'urutavanako intandaro bwari ubwicanyi bufatiye ku bwoko aho abatutsi bo mu makomine y'amarangano intara ya ngozi na ntega intara ya kirundo bagandagurwa n'ababanyi babo b'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani inyuma y'umwaka umwe gusa petero buyoya afashe ubutegetsi kugera amaginga ya nta vyigwa canke amatohoza birakogwa kugira hamenyekane urugero bumwe bw'abarundi bugezeko ni mu gihe abarongoye uburundi bemeza ko ubumwe bwiraye mu burundi abanyepolitike batavuga rumwe na leta co kimwe n'impunzi bobo bakabona ko hakiri vyinshi vyo gukosora kugira ubumwe butsimbatare mu gihugu desire atungimana kigali ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turacyari mu burundi abakorera mu byo kwidagadura ku nkengero z'ikiyaga tanganyika bavuga ko barimo bahomba kubera imyuzure yabateye akazi kabo gasa n'akahagaze barasaba rero leta kubagabanyiriza amakore n'amatagisi ibasaba ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayigezwaho na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda abo bakorera muri ibyo bibanza byo kwidagaduriramwo ku nkengero z'ikiyaga tanganyika basaba leta kubagendera kugira ngo yibonere uko ibintu byifashe binashobotse inabagabaniriza amakori n'amatagisi se ko twaronka abakiriya urumva n'amafaranga ntabaye karaboneka henshi rero haca haba n'igabanywa ry'abakozi bivaye n'uko ahantu nabo nyine amafaranga bakaba barinjiza nk'uko byaba bikenewe agahombo ni kanini cyane ingaruka mbi zishika ni uko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza byo kwakiramo ingenzi zitugendera mu cubahiro cabyo iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko ata amafaranga yinjira bene ibyo bibanza byo kwinezerezamwo basaba kandi leta guhimiriza ababa mu makaritsiye ari hafi y'ibyo bibanza guca imikobeko kugira ngo amazi y'ikiyaga tanganyika aronke isaganirizo leta yoravye ukuntu nayo nyene zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori nabo bakaraba yuko abo bariko barayatoza kumbure hari ico bariko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bariko arinjira rero dusaba leta yuko yocigabanya amakori kubera twebwe ntituriko turakora muri iki gihe cy'imvura ishirahamwe orikome ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatunga ya leta ribona ko ubutunzi bw'abakorera n'ababa hafi y'ico kiyaga buriko burahungabana rikabura leta gufata ingingo zihuta kugira ngo imyuzure iriho ntihitane abantu mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu jean duwimana avugira iryo shirahamwe agasaba ko honshingwa umugwi wofata ico kibazo mu minwe dusabye rero leta kugira ngo bashireho uwo mugwi w'abantu batandukanye ataho begamiye bafatire ku bantu b'ingirakamaro bashobora gutanga ivyiyumviro ku buryo abantu bari hafi y'ikiyaga tanganyika mbere n'inzuzi zo mu gisagara kugira bashobore kuzorokora ibintu vyabo hakiri kare bafate ingingo hakiri kare abahinga mu bidukikije bakamenyesha ko ibimenyetso byerekana ko biturutse ku mvura nyinshi uno mwaka amazi y'ikiyaga tanganyika azoduga cane gusumba mu myaka iheze bernard sindayihebura asanzwe ari umwigisha wa kaminuza y'uburundi ari muri abo bahinga urumva uvuye kuri urusizi niniya gushika ikabonga ibintu byinshi bizokoneka babwire kuko mugabo ubu aho rugeze ruteye ubwoba uko n'ukuri nico gituma rero abategetsi mwebwe abajournaliste n'abandi nyene n'abategetsi bategereza gufasha bategereza kumva kuzoza barabwira abanyagihugu kugira ngo bitegure kuko hariho benshi bazohunga kwe uko n'ukuri ababa ku nkengera z'ikiyaga tanganyika co kimwe n'abahakorera babwiye abakunzi b'ijuru rya amerika ko iduga ry'amazi y'ikiyaga tanganyika ryatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka ni mu gihe iryo duga ry'amazi y'ico kiyaga bahora bayitega kuva mu kwezi kwa gatatu gushika mu kwezi kwa kane tusikilize sauti ya Amerika Amerika yelewe yelewe nasikiliza
muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru tuyakomereze mu rwanda umurambo w'inararibonye mu mateka y'u rwanda pasitori ezra mpyisi washyinguwe ejo ku cyumweru pasitori mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami kigero wa gatanu jean batiste ndahindurwa umuryango wa nyakwigendera uratangaza ko witeguye kubungabunga umurage we eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye
izo ni zimwe mu ndirimbo zaririmbwaga mu muhango wo guherekeza bwa nyuma nyakwigendera pasitori zirampyisi umuhango wo kumusezeraho wahereye mu rugo iwe ku kicukiro mu kagarama naho amasengesho yo kumuherekeza abera ku rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi i masoro mu mujyi wa kigali muhungu wa nyakwigendera edison mpyisi wagarutse ku mateka ya se yavuze ko ari maremare ku buryo byagorana kuyavuga yose bucura bwe yagarutse kuri bimwe mu by'ingenzi baba umuryango wa mpyisi ndetse n'igihugu bazamwibukiraho nk'uko nabivuze pasitoro mpyisi yakoreye imana agira itorero ry'ababatisi mu bihugu bitandukanye kandi akorera u rwanda ari mu nama muri ibi bihugu akaba yaranabaye umujyanama w'abami babiri n'umwe mu basaza cumi na babiri bashinze inteko izirikana igirira inama igihugu mu birebana n'umuco pasitori mpyisi watabarutse ari mu kiruhuko cy'izabukuru yarasigaye atangaza bibiliya ku bantu batandukanye umuryango we uvuga ko yari amaze gutanga izisaga igihumbi magana atatu kandi ko abamukomokaho biteguye gukomeza gusigasira umurage wa pasitori mpyisi kuri iyo ngingo uyu ni bwana gerard mpyisi imfura ya nyakwigendera iki kintu ntabwo cyakagombye guhagarikwa ari uko pasitori mpyisi agiye ubu ngubu reka ntibabwire kugira ngo mwese mubyumve ubu dushaka tugiye kuzashyiraho ikintu cyitwa pasita pisi bayibolo fawundesheni tuzakijyaho neza ni umushinga kugira ngo abantu bose bazajye batanga bibiliya tutangira ubusa noneho cya cyifuzo cya pasita pisi kizahoraho nanjye wari ufite doubts yuko ndashobora kubikora ubu ngubu ni njyewe uzaba champion wacyo usibye kuba yari umukirisitu ubyemera akabyigamba ndetse akanabishishikariza abandi pasitori mpyisi yari azwi nk'umutaripfana iyo byageraga ku kuvuga icyo yabonaga nk'ukuri aha yari mu muhango wo gutabariza umwami wa nyuma w'u rwanda kigeri wa gatanu ndahindurwa anenga abataramuhaye icyubahiro yagombwaga hari mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muzi mwigira amakerere ntacyo muriha mukorerwa nk'abene igihugu kubera kigeri none bariho baratuka kigeri banyarwanda banyarwandakazi mwavuye mu bujiji ni ukuri abanyarwanda baratunga Eh, amashyo hari n'abatahanye batahanye nk'amashyo baragiye ntacyo ntacyo bafite hari akagari iwacu hepfo ahangaha mu nkobwa karaga agashoferi ka rudahigwa kamurari katahanye inka ijana na mirongo itanu yaragiye atafite n'ihene uyu mwaje kwibuka mu nzu ari we uko byagenze rero abatumva kigeri binjirije usanga bamuto yamaze iki kigeri po wa gicucu n'impamvu hari aho abibimbwira ngo kireba ari igitutsi atazi amateka Uh, umva mbyizi ufite ibyago ni ukuri nkumva icyo gicucu cyamaze iki yemwe yemwe inkota niza ntizazanwe na za nka za kigeri ibi ndavuga ukuri ku muvugabutumwa byiringiro pasitori mpyisi atabarutse kigabo ariko kandi reka mbabwire ko pasitoro mpyisi agiye k'umugabo ntabwo watinya kubivuga yaba nanjye napfaga nk'uko apfuye byanezeza nzakora uko nshoboye kugira ngo ngaragaze uko na mpyisi yabayeho mu mibereho ye ku badivantisiti b'umunsi wa karindwi mpyisi yagiye yigisha ubutumwa bw'imana mu bihe bitandukanye nabo bakavuga ko ibyo bazakomeza kubizirikana uyu ni bwana teofile bamporiki ijambo ry'imana kuri mpyisi ntabwo tuzabyibagirwa nicyo kintu cya mbere ikindi ni uko imana yamuherekeje mu buzima bwe bwose gusa imitima yacu irababaye ariko nanone tunejejwe yuko mpyisi yadutoje umurimo mwiza wo gukunda imana n'ubudahemuka muri bagenzi bacu pasitori ezira mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa nyuma aza kuba umujyanama w'umwami wa nyuma w'u rwanda kigeri wa gatanu ndahindurwa yashyinguwe ahagenewe abanyapolitiki n'abandi banyacyubahiro mu irimbi rya rusororo n'umwe mu nararibonye waruze amateka menshi u rwanda rwari rusigaranye yatabarutse mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka afite imyaka ijana n'ibiri azibukirwa kandi ku kuba yaratangije amashuri y'abadivantisiti mu karere u rwanda ruherereyemo mu bihugu by'u Burundi kongo tanzania na kenya muri ibyo bihugu hanaturutse abaje kumuherekeza bwa nyuma mu gukomeza gusigasira umurage mpyisi asize umuryango we watangaje ko umaze kwakira amafaranga agera kuri miliyoni icyenda woherejwe n'abantu batandukanye yo kugura bibiliya wemeje kuzatangiza umuryango pasita mpyisi bible foundation uzitirirwa mpyisi ukazajya utanga bibiliya ku buntu mu banyacyubahiro bo mu rwanda bagaragaye mu muhango wo guherekeza mpyisi harimo bwana bernard makuza wahoze ari perezida wa sena musenyeri zimaragde mbonyintege wo mu idini gatolika wahoze ayobora diyoseze ya kabgayi bishopu john rucyana wo mu itorero ry'abangirikani mu rwanda n'abandi eha wagera ubusa ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika abakozi barenga kimwe cya kabiri bavuga ko bakwemera guhara makumyabiri ku ijana by'umushahara wabo nk'ingurane y'uko ubuzima n'imibereho byabo bigenda neza kurushaho bikubiye mu bushakashatsi bw'ikigo gikora imodoka cyitwa ford cyo muri leta zunze ubumwe za amerika mu bihugu cumi na bitandatu byo ku isi harimo na leta zunze ubumwe za amerika ubwazo temisitokire mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru ubwo bushakashatsi bwakozwe habazwa abakozi ibitekerezo byabo ku bijyanye no guhuza akazi n'imibereho yabo bwite abagera kuri mirongo itanu n'umwe ku ijana by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa igice kingana na makumyabiri ku ijana by'umushahara bakakigurana imibereho myiza y'ubuzima bwite lini bufuka inzobere mu mitekerereze ya muntu ukorera mu ishyirahamwe ny'amerika ryita ku mitekerereze ya muntu yemeza ko abantu barimo kugorwa cyane no guhuza ibijyanye n'akazi ndetse n'ibisabwa mu buzima bwabo bwa buri munsi yagize ati kandi tumenye rwose ko mu bice byinshi bya amerika usanga dufite impamyi n'umuhate wo gukora cyane twimazeyo ngo dukunde tugere kuri byinshi turimo kugenda rero dutahura ko atari byiza ku buzima bwacu ubu bushakashatsi bugaragaza ko abakiri bato bo mu kigero cyo gukora ari bo bashyigikiye cyane uku kureka amafaranga bakayagurana ubuzima bwiza bwerekana ko mirongo itandatu ku ijana by'abafite kuva ku myaka makumyabiri n'irindwi kugeza kuri mirongo ine n'ibiri ndetse na mirongo itanu na gatandatu ku ijana by'abafite kuva ku kigero fatizo cy'imyaka y'ubukure kugeza kuri makumyabiri n'itandatu bavuze ko bakwemera guhembwa make ariko bakagira imibereho myiza y'ubuzima bwite ku bwa Julia Tutheka umujyanama mu bijyanye n'akazi no gutegura imyirondoro ku rubuga resume birida akadomo com ibyagaragajwe n'ubu bushakashatsi ntibitunguranye mu butumwa bwa imeri yahaye ijwi rya amerika madamu julia yagize ati ibyiciro by'abakiri bato mu myaka byagiye bigaragaza kenshi uburyo bikeneye umwanya w'akaruhuko mu buzima bwabo ni ingenzi ko kumenya ko ibyo bidasobanuye kubura umuhate w'intego kuri bo ahubwo bivuze gusa ko bashaka ko hagira ibihinduka kandi bakaba batifuza guhara ubuzima bwabo nk'uko ibindi bisekuru bibikora ku byerekeye abakuze kurushaho ni ukuvuga abari hagati y'imyaka mirongo ine n'itatu na mirongo itanu n'icyenda ho ijanisha ringana na mirongo ine na gatanu ku ijana by'ababajijwe bavuze ko bakwemera gukatwa makumyabiri ku ijana by'imishahara yabo kugira ngo babone ubuzima bwiza bwa nyuma y'akazi ni mu gihe mu bafite kuva ku myaka mirongo itandatu kugeza kuri mirongo irindwi n'umunani ho ijanisha ringana na mirongo itatu na gatatu ku ijana nabo bavuze ko babyemera bigenze nk'uko ni ibintu madamu julia tutheka yahuye nabyo mu kazi ke avuga ko benshi mu bakiriya bamugana bashaka impinduka mu bijyanye n'ingengabihe ya gahunda z'ubuzima bwabo n'ibikorwa basabwa kwitabira yagize ati ndagenda rwose mbona bamwe mu bakiriya banjye bemera kugabanyirizwa umushahara ngo babashe guhuza umwuga wabo n'ibindi by'ibanze bakeneye mu buzima guhuza akazi n'ubuzima busanzwe ni ingenzi cyane ku bakiriya banjye benshi muri bo baza bangana kubera ko batishimye mu kazi barimo cyangwa bifuza gukora akazi kabaha umwanya kurushaho impinduka mu migendekere y'akazi bigaragara ko ari ikintu gikenewe ku bantu benshi ubu bushakashatsi bwakozwe mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'itatu hakorwa amabazwa asaga ibihumbi cumi na bitandatu akorewe kuri murandasi ku bantu bakuru bo mu bihugu cumi na bitandatu birimo na leta zunze ubumwe za amerika mirongo irindwi na karindwi ku ijana by'ababajijwe bavuze ko bashyira imbere imibereho myiza gusumba kuzamurwa mu kazi kuri iyi ngingo madamu bufuka akagira ati igisobanuro cy'abo turi bo kibaye aricyo dukora n'akazi kacu twaba turimo kwirengagiza ibintu byumvikana kenshi nk'ingenzi cyane mu kubaho kwa muntu ari byo uko twibona n'uko twiyumva mu bandi ndetse n'uko twiyumva tw'ubwacu mu ntekerezo ibintu bindi biri mu bigize ubuzima mu by'ukuri biberaho kuzana agaciro n'umunezero mu mibereho y'umuntu kandi igihe tutabasha gutekereza ku biri mu buzima bwacu iyi niyo mbogamizi ikomeye cyane kuri twe kubw'iyi nzobere mu mitekerereze ya muntu kandi hari uruhande rw'ibifatika mu bijyanye no guhuza ubuzima bwo ku kazi n'imibereho ya buri munsi ndetse n'ubushake bwo kwifatira umwanya gusumbya amafaranga kuri ibi madamu rini bufuka ati hari ibintu bigomba gukorwa kugira ngo urugo rubeho nko kujya guhaha ibiribwa ibiryo nabyo bigategurwa bikagezwa ku meza mu gihe twumva ko tudafitiye umwanya uhagije ibyo bintu ngo bigende neza hazahora haba igisa nko guhangana hagati y'ibyihutirwa urugo n'umuryango bisaba ndetse n'iby'akazi gasaba
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri iyo nkuru dushorejeho amakuru yo muri aka kanya yose maze rero ndabashimiye cyane byimazeyo ko mwahisemo ijwi ry'amerika mugoroba mwiza murakarama